see sometimes.
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye abakristo ba diyosezi ya cyangugu iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u rwanda uyu munsi basezeye bwa nyuma kuri padiri ubabyo kugira ngo witabye imana mu kwezi kwa mbere by'umwihariko murumuna we rugwizangoga reverian wagarutse ahanini ku buzima bugoranye babayemo bujyanye n'ubuzima bw'ubupfubyi nyuma yo gupfusha ise ubabyara turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murungwe iherereye muri teritwari ya fizi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo ziravuga ko ziba mu mazu adasakaye neza ubu ujyamye mu nzu umenga ujyamye hanze sinzi ko bazi ko ibashi ishobora kurenza imyaka itatu nk'ubu twe tumaze imyaka itatu irenga ngaha amabashe ntayo inzu zirahomoka ku bwinshi ndetse tukabura uko turi bubifate zikeneye kandi ibikoresho by'ibanze byo mu rugo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yarabasuye muri zimbabwe vise perezida wa kabiri kembo muhadi yeguye ku mirimo ye yavuzweho ingeso y'ubusambanyi yasabye imbabazi abanyagihugu ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyize wiriweho mwiriwe veniste turayahera muyavugwa mu karere ka afurika intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ije ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba oni mu gisagara ca dikwa mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeria zirukana abasirikare zigota abakozi mirongo ibiri na batanu zongera ziraturira ico kigo cose igisirikare ca nigeria cavuze ko carungitse abasirikare bari mu gisagara ca marte kiri ku birometero mirongo ine n'indege z'intambara zibiri na kajugujugu gufasha gutuza abo bagwanyi iki gitero kibaye inyuma y'imyaka itatu abo bagwanyi nyene bateye ikigo ca oni cari mu gisagara ca rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho bishe abakozi batatu batanga imfashanyo bongera banyuruza umukenyezi umwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi bwabaye muri cade ku munsi w'imana kandi agasaba ko haba ibiganiro bya politike ubwo bwicanyi bwabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cyariko kiragerageza guhagarika umukandida yaya diro jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kane kuza umuvugizi wa guteres stefan dijarik yavuze ko uwo mutegetsi asaba abategetsi ba cade gukora itohoza ryimbitse kuri ubwo bwicanyi no guhana ababukoze abantu bashika kuri babiri barishwe abandi batanu barakomereka inyuma yo kurasana kwabaye ku munsi w'imana igihe abajejwe umutekano bagerageza guhagarika umunyepolitike yaya diro ku rugo iwe ku murwa mukuru jamena leta yatangaje ko batatu mu bakomeretse bari abasirikare ariko yaya diro we yavuze ko abapfuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta kandi ko umubyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe muri afurika kandi icegera cya perezida muri zimbabwe kembo mohadi yaratanze imihoho cyo ku munsi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icyaha cy'ingeso y'ubusambanyi yasabye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu ibimenyeshamakuru muri zimbabwe kuva mu kwezi guheze byarushirije gushyira ahabona amajwi yafashwe aho uwo mutegetsi yumvikana ariko asaba kuryamana n'abagore batari bake harimwo n'ubukorera mu biro byiwe
washington ijwi ry'amerika mu makungu abakora amatohoza b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri siriya zimerewe kandi ko biteye amakenga raporo yabo izohabwa akanama ka oni kajeje uburenganzira bwa muntu ku itariki ya cumi na rimwe y'uku kwezi kwa gatatu iyo raporo y'abagenduzi ba oni kuri siriya yerekana ibyemeza by'abafunzwe baburizwa igufa kandi n'ibindi byaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu byaha byakozwe biri mu mugwi w'ibyaha byo mu ntambara kandi bihohotera ikiremwamuntu umwe mu bagize uwo mugwi heni megali avuga ko gufunga abantu kwakoreshwa mu guhana abatavuga rumwe n'impande zose zari muri iyo ntambara ariko kandi ko byakunze gukoreshwa cyane na leta ya siriya avuga ko gucunagura imbohe byakozwe ku rugero rurenze na leta mu gutera ubwoba abanyagihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa covid cumi n'icyenda biyongereye ubwa mbere mu ndwi indwi ziheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cyicaro cya oms i geneve umuyobozi waryo dr tedros adanome gebrehus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa amerika ubuseruko bwa mediterane uburaya hamwe n'ubumanuko bushyira ubuseruko bwa aziya uwo muyobozi wa oms yavuze ko ibyo bica intege ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira ku bijyanye n'icyanco umuyobozi wa oms yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa afurika ghana na cote d'ivoire byatanguye gucandaga abanyagihugu babyo n'icyanco z'umugambi covax utumbere kugabanganya ku rugero rungana incanco hagati y'ibihugu
urakoze cyane aruyize bigira imana kubera amakuru utugejejeho avuga hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu wa kadomo radio hatuvewa akadomo com naho ku mbuga za youtube facebook na instagram aderesi yacu ni vowa radio yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abakristo ba diyosezi ya cyangugu iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u rwanda uyu munsi basezeye kuri padiri ubald rugirangoga witabye imana mu kwezi kwa mbere muri leta zunze ubumwe za amerika misi yabereye muri centre ibanga ry'amahoro mu karere ka rusizi umunyamakuru wacu temistokle mutijima akurikiranye uwo muhango temistokle wiriweho umuhango ugeze he
mwiriwe neza veniste mwiriwe neza n'abakurikiye ijwi rya amerika kugeza ubu eh, aho ndimo gukurikiranira umuhango wo gushyingura ndetse no gusezeraho bwa nyuma padiri ubaridi rugirangoga ubu ngubu bari bageze mu gice cy'ubuhamya bw'abantu babanye nawe bahereye ku bagize umuryango we eh, by'umwihariko murumuna we eh, rugwizangoga reverien wagarutse ahanini ku buzima bugoranye babayemo bujyanye n'ubuzima eh, bw'ubupfubyi nyuma yo gupfusha ise ubabyara ndetse n'ubuzima bw'ubuhunzi babayemo eh, mu gihugu cy'u Burundi kugeza igihe bongeye kugarukira mu Rwanda eh, kugeza ubwo ndetse padiri ubaridi akurikiye amasomo yo kwiyegurira imana akaza guhabwa n'ubupadiri urebye mu mbaga y'abamuherekeje y'abamuherekeje baje kumusezeraho eh, kugeza ubu urabona mu kiliziya iri hano kuri santere ibanga ry'amahoro eh, hari abantu umuntu yavuga ko eh, basaga gato nk'ijana ariko unyujijemo amaso urabona ko umubare munini hejuru rwose ya mirongo inani ku ijana ni abihaye imana ni ukuvuga ni abapadiri ndetse hakaba harimo eh, n'ababikira hakaza abandi bakoranaga nawe muri uyu murimo cyane cyane kuri iyi santere ibanga ry'amahoro ariko harimo n'igice cy'abandi bantu birumvikana bo mu muryango we ndetse n'abandi bakeya cyane ariko bafatwa nk'inshuti ze magara z'ababanye nawe ni bande bamuherekeje ndashaka kuvuga ku ruhande rwa kiliziya ndetse na leta mu bijyanye n'ubuyobozi wenda eh, bigaragara ko eh, mu buyobozi bwa kiliziya hari musenyeri celestine hakizimana kugeza ubu uyobora diyosezi ya cyangugu eh, akaba asanzwe ubundi ari umushumba wa diyosezi ya gikongoro ariko kubera yuko musenyeri eh, w'iyi diyosezi ya cyangugu atarashyikirizwa inkoni y'ubushumba nubwo yamaze kugenwa eh, eh, byabaye ngombwa rero yuko musenyeri celestine Christine Hakizimana ari we uyobora igitambo cya misa eh, cyo gusezera bwa nyuma kuri padiri Ubaridi mu bandi bayobozi ba kiliziya bahari hari musenyeri Vise Ntiharurimana wa diocese gatolika ya Ruhengeri hakaba kandi na musenyeri Sinayobye Edouard wamaze kugenwa nka musenyeri w'iyi diocese ya Cyangugu ariko akaba atarimikwa ngo ashyikirizwe inkoni y'ubushumba ku ruhande rw'inzego bwite za leta umuntu yavuga ko nta bayobozi bakuru bahagaragaye eh, uretse nk'ubuyobozi bw'aka karere binateganijwe ko umuyobozi w'akarere eh, ka rusizi bwana kayumba efuremu aza no guhabwa umwanya eh, wo gushyikiriza ijambo ry'uhagarariye ubutegetsi eh, bwite bwa leta muri iyi gahunda abakristu benshi b'iyo diyosezi bashoboye kumusezeraho nubwo ari ibihe bikomeye bya covid cumi n'icyenda ariko se ni iki gikomeye bazamwibukiraho nubwo abaturage eh, batemerewe kuza eh, muri uyu muhango kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ateganya umubare muto w'abantu baherekeza eh, umuntu witabye imana hano mu rwanda ni uko guhera mu masaha ya saa moya za mu gitondo abaturage bakeya bifuzaga kuza gusezera bwa nyuma eh, kuri padiri ubaridi eh, bagiye baza bakanyura mu kiliziya kiliziya aho uh, isanduku irimo umubiri we yari iri bagatambuka ariko ntabwo bari bemerewe kugumaho bahitaga bataha eh, bagasubira mu ngo zabo eh, bigaragara rero ko ni igikorwa mu bijyanye no kubahiriza amabwiriza uh, inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano uh, zabihagurukiye wabonaga yuko hari eh, umubare w'abapolisi utari muto ariko kandi hakaba hakaba na ba bavoronteri eh, b'abakorerabushake bafasha muri gahunda zo kurwanya icyorezo eh, cya covid cumi n'icyenda mu bijyanye n'ubutumwa rero cyangwa se eh, abagize icyo bavuga nubwo kugeza ubu aribwo gahunda y'ubutumwa ye- y'ubuhamya yari igitangira ariko muri abo baturage bake ijwi rya amerika ya- bashije kuganira nabo wasangaga bavuga ko padiri ubaridi rugira ngoga bazamwibukira ku muhate we cyane cyane mu gushishikariza abantu eh, kwiyunga nyuma y'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ibintu yabayemo arabyigisha ariko nawe akaba yarabitanzemo urugero kuko eh, yababariye abishe umubyeyi we ndetse abasha no kubana nabo neza kuko eh, kugeza ubu yitabye imana yasaga n'umubyeyi wa bamwe mu bana eh, bu- wayoboraga eh, eh, komini umubyeyi we yari atuyemo waje no guhamwa n'icyaha cyo kuba yaragize uruhare eh, mu kwica eh, umubyeyi wa padiri rugirangoga nyina umubyara aha rero abantu benshi bakazamwibukira kuri icyo kintu ariko kandi si icyo gusa hakaba n'inyigisho zijyanye eh, n'iyobokamana cyane cyane ingabire yo gusengera abantu hari benshi twaganiriye batubwira ko eh, mu kwitabira isengesho yabaga ayoboye bagiye bahakirira indwara zitandukanye eh, bahabonera n'ibindi bitangaza eh, bavuga ko biturutse kuri iryo sengesho mbese usanga hari n'abagera kure bakavuga bati eh, padiri ubaridi rugirangoga akwiye eh, kuzasabirwa akaba yagirwa umutagatifu eh, nk'uko bijya bigenda ku bantu bagize imirimo cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa eh, muri kiliziya gatolika urakoze cyane temistokle mutijima nibutse ko padiri rugira ngo gawu bald yitabye imana afite imyaka mirongo itandatu n'itanu yari amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ari umusaserodoti
washington ijwi ry'amerika
perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yaburiye abayobozi ba makomini banyereza amafaranga y'imisoro eh, ko bashobora kwirukanwa ku kazi yasabye kandi abaturage kwirinda gutanga ruswa asaba abarundi bose gusenyera umugozi umwe kugira ngo bagere ku majyambere inkuru irambuye eloge birikaneza umukuru w'igihugu cy'uburundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishyiriraho inyubakwa z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umuyaga nkuba w'abanyagihugu kuri w'imana yiriwe muri komine buraza iri mu ntara ya gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa vyo kwigira intsinzi yamushikanye mu kibanza ca perezida mu mwaka ushize evariste ndayishimiye yaneguye rwose abasitanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cabo carangiye duheruka kugira ikintu ca gahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine na kamaramaza gusanga abenegihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigara ca komine aha nagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turonse amahera menshi kurusha aho mwahora muronka uwo musitanteri aca- am- azaca atanga imihoho atawirirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva i bujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubandane tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera aciye aboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ari we uzofatwa kuko ntiwatubereye ijisho afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga ijana na mirongo ibiri gabriel usiri yarongoye ishirahamwe rikome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka ku mwaka mu mwaka amamiliyaridi ashika ku icumi n'atanu mu makomini atarenga atatu iyumvi rero tugiye mu makomini ijana na cumi n'icenda murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cose aho ntituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga igihumbi n'amajana atanu agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cacu c'uburundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu b'iteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko inda n'ibanga bitabangikana nabo badahuriza ku gitigiri na perezida ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura miliyaridi zirenga mirongo ine zija mu mifuko y'abantu uko umwaka utaje n'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni zitanu mu ndwi hagatozwa imiliyoni mirongo itatu mu ndwi izo mirongo ibiri na zitanu zagiye aha rero ndabagabishije bazita ntirabimenye ubu nibabenyene aribo baja gupima bigeragereza ubushikiranganje bw'intwaro hagati bukazorungika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka nimusitanira bayahora yiba none twovuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora asamara tuzomurungika gusamara nta kundi biramaramaje twasanze mu gihugu cose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga mirongo ine mu mwaka nimwiyumvire nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjirana tugaca turiha amamiliyaridi y'amahera yo kuvura korona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki rusira twarabukaho avuga ko ushaka kurwanya igiturire akwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu ahubwo n'ibintu biba guhera ku batunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga cumi n'umunani ishyirahamwe orikomera rimaze rikora byarabibonye ni uko usanga aba bantu inguvu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni ni ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika mu biro vy'umukuru n'amashigamateka nkenguzamateka inzego z'igihugu zose aho bagira amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumvya inguvu leta mu kurindira ko izo nguvu zihera kumbure perezida ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongwe azobaha mu misi iza aho azotanga ikigongwe ku mbohe zitandukanye kugeza barisha isenti rya nyuma nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bafunzwe mugo uwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwija ibikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuha indishyi y'akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndishyi y'akababaro ikiganiro c'umwaka uheze c'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire transparency international cerekana ko burundi buri mu bihugu cumi vya mbere kw'isi bivugwamo igiturire bukaba muri ndwi vya mbere muri afurika naho biri uko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu burundi bwashizeho inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimwo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ariko bwobwo perezida mushasha akaba yarabufuse eroje uri kaneza ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo umusirikare mukuru colonel charles sematama yatorotse igisirikare ajya kwifatanya n'abarwanyi b'umutwe twirwaneho uyobowe na michel rukunda nawe umaze umwaka avuye mu ngabo za kongo colonel sematama yayoboraga ingabo zo mu karere ka kicanga mu ntara ya kivu y'amajyepfo colonel makanika aremeza ko colonel sematama yamugezeho aravugana n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika veda dasite ngabo yaraje yatugezemo turi kumwe turafatanyije umugambi wo kurwanya abaturage yaba yarababwiye ko ariyo mpamvu yatumye ava mu gisirikare cya fardc akabasanga mwebwe koroneri makanika ni za mpamvu natwe zadukwiye mu gisiga cya leta zikatuzana kubana n'abaturage ni ukwanga kurebera aho abaturage bishwa leta irebera yiyambura inshingano zayo ahubwo igashigikira abatsemba abaturage nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubi bazi akarengane niyo yamuzanye nayo atuzanye nayo yazanye n'abandi nayo izozana n'abandi yaba yaraje ryari abageraho gute igihe yaziye n'ukizi ariko jewe ndeba gusa ko yatugezeho dimashi hari abandi basirikare yaba yacikanye nabo oya aje wenyine undi nawe azaza wenyine ntabwo ari ibintu bisaba ko bijyana n'abasirikare umuntu wese agenda ku bushake bwe shize umwaka mucitse igisirikare cya kongo muza gutabara abaturage hari ikintu kuva mwagera aho ngaho cyaba kimaze guhinduka cyarahindutse kinini cyane twabashije gutuza abaturage mu duce twabashe gukuramo abicanyi ubu abaturage baratuye barahinga baroroye abana bariga ni intambwe ikomeye y'amayira ataragendwa akaragendwa urumva iyo ni intambwe itari ngo imaze kugerwaho n'izindi zizagerwaho
ko koroneli sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo bamayimayi ndetse n'inyeshyamba z'abarundi za leta itabara
n'ubundi imbaraga imbaraga ntabwo itazongereye yazongereye abica abaturage izibongera munsi ku munsi inazibongereye si igitangaza igitangaza ni uko ahubwo yakwisubiraho yabarumbwiye ndetse leta niyisubiraho igakora inshingano zayo ndetse muzogera gute naho kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera ku bicanyi bari kwica abaturage bari kutwikira bari kuduhekura nta zindi izizongera nazo si gutangaza ni ibisanzwe turabizi ko ari uwo mugambi ibyo yagombye ko leta yabikoze ahubwo ikora ibitari byo ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twigwaneho ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho nta murongo uzahinduka wo kuri- wo- wo kurinda abaturage ntabwo wahinduka abaturage ah, bafite akaga bari mu ntambara barishwa umunsi ku munsi baranyagwa barasenyerwa urumva nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage kuko n'ubundi ah, ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri ibyo hano nta fiyeri ihari nta zindi nyungu zihari ukuye kurinda abaturage no ku- kwanga ko abaturage bapfa rubi tugihari duhumeka nta kandi kazi dushinzwe nicyo twambaye ni ukurinda abaturage n'ibyabo nta murongo wahinduka rero tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murungwe iherereye muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo ziba mu mazu adasakaye neza ndetse zikeneye n'ibikoresho by'ibanze byo mu rugo ibibazo babiganiriye n'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedaste ngabo ibikoresho byo mu nzu byarashize nta bikoresho tugifise dukoresha hari murongwe sagasesheshwa rumuri amashitingi yaratabaguritse yaraheze uburago bwo kuryamaho nta kintu na kimwe tukigira mbese no mu rugo cyo cyo dufasha wowe wabiherukaga ryari ndaberuka kuva tugera hano bibiri na cumi na kangahe na cumi n'ice na cumi n'umunani ngaha na cumi n'indwi twe niho twageze demi diseti kuvuga kuva twagera icyo gihe twaherutse ibyo baduhaye tugishika byo kutwakira ariko twaba twazumvishe yuko doge imyaka itatu irangiye bashobora kuduheza ibindi byombo byo kudufasha kugeza uno munsi aha mu murongwe nta kintu na kimwe turigera turongo none mubaye gute tubayeho mu buzima buzimbye turashugurika kugira ngo urabe kuri twa tuntu nyine niyo mpamvu uzumva ngo ndengera haba inzara ugasanga umubyeyi afashe kuri twa dufaranga bamuheza tw'irasiyo agakuraho gatoya yaragura agasafuriya mu isoko ukaza wumva rero n'ubukene usanga buguma butera bwiyongera abandi bagasakaza ibyatsi nawe urabibona nko ku mabashi aha hepfo yawe gato urabona yuko ibashi zarononekaye umuyaga haca ibashi zigatabagurika n'imyaka ni myinshi twabajije muri haseri batubwira yuko ibintu by'ibikoresho tutarindiriye cyangwa cyo cyangwa cyo bundi no mu madepata abiri tugaca tubona amenga nta kuntu tuzoshobora kuba hano mwino kandi ya murongo ikibazo cy'ibikoresho byo mu nzu turabikenye cyane ni ukuri nta bikoresho dufise amabashi urabona yaraheze nk'amasifuriya bayaduhaye kuva dugishika ngaha muri bibiri na cumi n'indwi nta kindi kintu bigeze bakongera uburangeti ibirago byo kuryamako byose urumva tubaye mu buzima budasanzwe ngaha bubi cyane kuko ntibatwitayeho kuvuga ko badufasha Eh, turasaba mu kibembe kuko ababembe nibo badufasha kuko mbona mbengo nibo ba- nibo ba- batuzanye hano kuko turagenda guca ikiraka bakaduhemba tukabona ukuntu tukwi- turya nk'ubu twapakiye mu kwezi kw'icumi na kabiri ibikoresho byo mu nzu muri iyo minsi baratubwiye yuko byaje muri depo bihari ariko ba- abarefugee barategeye yuko ibyo bikoresho bironka barabura kugezana n'iyi saha imvura iguye benshi barara mu bish- mu biziba by'amazi bivanye n'iki nuko amabashi yaheze ibyo baryamako ntabyo ibyo kwiyorosa uburengeti ntabyo aha kweri kabisa barefugee tubona umenga bimurongwe dufashwe nabi cyane rwose wowe wabiherukaga ryari ariko bimeze gute Bo jene jene uyu ni umwaka n'amezi ah, hafi imyaka ibiri ariko muri iyo myaka ibiri nta kintu na kimwe ndigera ndonka ndasubira kuronka ibyo na- ibyo nakirijwe byabaye ibyo nyene amahema yarashaje ubu uryamye mu nzu umenga uryamye hanze sinzi ko bazi kwa- ko ibashi ishobora kum- kurenza imyaka itatu nk'ubu twe tumaze imyaka itatu irenga ngaha amabashi ntayo inzu zirahomoka ku bwinshi ndetse tukabura uko turi bubifate none twebwe ntituzi ko twaba tuhabaye nk'inyagano cyangwa twaba turi impunzi nk'abandi nk'izindi mpunzi twisho dusaba ni uko botunyuraniriza bakaduha ayandi mabaje kugira ngo dusakare tugire uburaro bwiza si icyo cyonyine gusa twebwe kuva twinjira uburago baduhaye twararyamye bwaraheze ubu benshi n'abana bacu baryama hasi amasafuriya rimwe arahera twe ubonye umuntu ati yaranye ngo arabe ukuntu ajya guca ingero arondere udukoresho two mu nzu nta kintu na kimwe twari tubona dufise ngaha twi- twimariye ni kuvuga nabo tubona umenga ni nk'abo baduserukira tukumva ngo imfashanyo ngo zizoza zizoza kandi tukumva ngo ziraza ariko tugategeza iyo mfashanyo ko ziza tukabura aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na mukoberi ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ijwi ry'amerika mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana